mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro by'igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatatu muri bibiri na cumi n'icenda mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika turi no ku rubuga rwa interinete kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com no kuri facebook vowa radiyo yacu ibiganiro bya kino gitondo biremeshejwe na jowe diane ninahazwe muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza kuba ari dusangire ijambo amakuru tubafitiye tuyahere mu burundi ahavugwa imiryango irenga mirongo ibiri yo muri kartiye gikungu ya zone gihosha muri komine ntahangwa mu gisagara ca bujumbura itagiraho iki k'umusaya inzu z'iyo miryango zahitanye n'ikimanga cadutse muri ako gace mugenzi wacu evariste nziko banyanka yanyarukiye kuturabira uko vyifashe
turi muri karitiye gikungu benshi bita gikungu rirare ahahora amazu hasigaye ari imbuga izisigaye nazo ni kabiri na rimwe zigasiduka kubera umugaga munini wadutse muri ako karere aho hasanzwe kandi akuzi kitwa nyenzari kuzura iyo imvura iguye nako nyene kagasongera isibe abahora baba mu mazu amaze gusiduka bararira rukajana uno mutama yabwijwe rya amerika ingene isi y'aho bahora baba yatanguye kwata imigaga twatanguye tubona utugaga duto duto ku nzu dutangura tubona umugaga akagaga gatoyi ku nzu kasatuye kava hariya karagenda gafatira iriya nzira karaduga na ruguru ariko epfo abepfo ntibari bakabona bagiye kubibona mu nyuma twebwe ni twebwe twatangiye kano kagaga gatoyi tukabonye tuti ntacyo kajya duca tuja hori tugiye aho ngo bwire mu gitondo hajya umuntu abyutse ati mbyuke ndabe dusanga ka kaganga eee kabaye amahera tutiva mu nzu uva mu nzu casatuye rero iki kigaga nico catanga hatanguye iki imiryango yahora ibaho mu gikungu ivuga ko itagira aho ikika imisaya abavyeyi bafise abana benshi bavuga ko bahacumukurira bugorovye turaho kumukanya n'intetu izo ntebe zari ziri zikomeye caguye ko aho naco twakuyeho n'impuzu z'abana naziyoye ngaha n'iziwanje zose casakiranije oya amakaye yo naho worabira hajya woca ubibona ngire vyasanzaye umwe twagiye kongera kuza gutira ku mabutike dukopesha vyari ivyumba bitandatu na saro na saro amanje niy'abapanga yarimo ivyumba bibiri na saro nyene n'amadushe n'amatwarete vyarimo jewe nk'umuryango mfise mu bana nibarushe barashika cu- ni cumi mfise abana cumi jewe umuryango w'iwanje twari icenda abana ndacabasabiye indaro ngaho muri uyo muhana yego abandi nabo turi kumwe n'abasabiye indaro ahandi natwe turahandi nyene dusabye indaro nguko nyene. ntawurarana n'uwundi kubera umuntu aba asanzwe inzu ntoyi uwumva aragutorera babiri uwundi akagutorera abandi babiri uwundi akagutorera umwe umva mugenda musanzara abo banyagihugu bo muri karitiye gikungu nta kindi basaba leta atari uko yokora ibishoboka byose kugira ikingira isi ntibandanye gusidagurika kugira bave mu kangaratete barimwo ibintu biruko mu gihe n'inzuzi zica mu gisagara ca bujumbura nazo nyene zibangamiye inyubako kubera isidagurika ry'isi ubushikiranganji bujejwe ibikorwa vya leta burahumuriza abari mu bibazo ko leta itareza amaboko umufasoni jeanne mukenguruka avugira ubwo bushikiranganji yatangiye iryo humure kuri uyu wa gatanu mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro ikibazo mwabajije muvuga muti uruzi ntahangwa bari batangiye gukora ibikorwa byo gukingira urwo ruzi nivyo no muri kino gihe hariho ibikorwa biriko birakorerwa n'ishirahamwe ryitwa ASDK iryo shirahamwe rero riko rikora ku buryo twaronse buvuye muri PNUD rero twihutiye gukora ahantu hari amashure atatu aho harimo abanyeshure benshi cane kandi hari hababaye cyane ariko naho handi mwavuze si uko hibagiwe turiko turayaga n'abo dusanzwe dukorana imigambi y'iterambere uburyo bubonetse n'aho hose tuzakora kubera ni ikibazo kiragishinga ubushikiranganji bw'ibikorwa bya leta isidagurika ry'isi ririko riratuma abantu batakaza uburaro bwa kijambere bari barubatse mu gisagara ca bujumbura ryibonekeza gusa mu buraruko bw'igisagara honyene mu bumanuko nko muri karitiye gisyo ya zone kanyosha na karitiye muzenga ya zone musaga muri komine muha hari ibimanga bibiri bihabangamiye amakuru yegereye abajejwe intwaro muri utwo duce akavuga ko harurwa imiryango irenga ku ijana imwe izaromowe n'ivyo bimanga ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika mu kibaya ca bugarama naho mu burengerazuba bw'u rwanda havugwa ikibazo c'abagabo baharika abagore babo temistocle mutijima umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri ako karere yarabagendeye bamubwira uko bimeze mwese nyine yaguharitse wabigenza ute tukuma nyine mu rugo n'abana tukicara nyine tukarekera mwese wabigenza ute abagabo uwo ni madame nyirankurayonzi arufonsina utuye aha mu kibaya cya bugarama aradutekerereza ingorane ahura nazo zo kurera abana batandatu wenyine umugabo bababyaranye ntacyo amwunganiraho si uko bababyaranye adahari ahubwo yamuharitse undi mugore nawe bamaze kubyarana abandi bana umunani batandatu ubundi we bafitanye bangahe bu bitanye umunani ubuyobozi se bubivugaho iki kuri icyo kijyanye no- n'inshingano ze afite kubyemera ariko ntanabikore ubuyobozi bukamufata akabyemera ntabikore akaguma nyine mu rugo nawe nyine wabona bikurenze ugafata abana ukaguma no mu nzu ukabagaburira ukajya ubahingira ukagura n'imyenda yabo nyine basi iki si ikibazo yisangije ariko kuko aha mu bugarama guharika bisa n'ibyabaye umuco w'abahatuye nk'uko aba bagenzi be bandi babivuga hano mu bugarama nta nta mugabo atunga umugore umwe nta n'uwo ukunda guhahira umugore atari umwe ku ijana umugore acukwe umugabo agacukwe ahubwo bagahura mukubita nta munyabugarama mushobora kuzana gushakaho ngo mubyarane gatanu gatandatu ataraguta mu nzu ngo agende iyo mubyaranye imbyaro icumi ukaba mufite abana arareba akavuga ati uyu nguyu ntabwo akiri umugore ahubwo reka nishakire undi ubwo agafata wa mutungo mwahahanye akawujyana hanze abubatsi ngo aha mu bugarama ntibavuga rumwe ku ntandaro y'ubu buharike abagore baratunga abagabo agatoki kuko utihanganira ubukene abagabo nabo bakabashinja kutabubaha bitwaje ihame ry'uburinganire hari ijambo ryakoreshejwe nabi ati ni irihe uburinganire hari uburyo abadamu bakoresheje iryo jambo nabi umugabo runaka yavuga ati none si ko ibi bintu twabigenamye gutya kubera iki wanyuranyije n'ibyo twapanze mu rugo ati pima noneho baduhaye uburenganzira nuvuga gato ati barazana abayobozi bakujyana umugabo utihangana ahita nyine anyura muri iyo nzira yo kugira gutse guharika umugabo ashobora kubona mu rugo afite imibereho mishya akavuga ntese uwatuye umugore akigendera ku mugore ufite urufaranga akansasira neza kandi ntihategereze ko wa mugore bafitanye abana batanu babyaranye bagomba kurera aba yamuharitse amushakaho amafaranga gutya kashi iyo amafaranga ashize wa wundi muto nawe aramutse akajya ku wundi akajya ku wundi ni ibiri mu bugarama intandaro aho yaba ituruka hose ariko ingaruka zo ni nyinshi mu miryango igaragaramo iki kibazo ku isonga imibereho mibi y'abana bavuka muri ubwo buryo ibi kandi ngo bishobora no kuzana amakimbirane yo mu miryango ubwo abo bana bazaza babaza wa mugabo nibagera kuri wa mugore mukuru atikorera isano ku musozi ati twese ntiyabahahiye amasambu nimugende mujye kwaka isi amasambu Ba- nibagera aho ngaho usanga abana ba- bitanye ba mwana basubiranyemo no gutemagurana biraje nk'ubu nkanjye mfite abana barindwi muri abo bana barindwi ntawe uzi umwenda wase ntawe uzi n'uruboyido rwase kandi afite urutoki aravunura akagira gute akajyana ku kabari ahubwo rero nko kuri iki gihe ntaba nabonye uduteke ngo nze shabike wa mwana abuze umwenda wa mwana abuze ikayi wa mwana abuze ikaramu wa mwana abuze urukweta ajyana ku cyuma ahabwa ati mwicare hasi inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ziravuga ko icyo kibazo cy'ubuharike cyahagurukiwe uyu ni bwana nsigaye emmanuel umuyobozi w'ako karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage niba uwo mugabo abengutswe umukobwa akumva agomba kuza kumuharika urugo kuza gusenya urugo yubatse yarasezeranye ntabwo bigeze batandukanya na mu nzira zemewe n'amategeko ubundi natwe nk'ubuyobozi dufite inshingano zo kurengera umuryango ntabwo tugomba gukomeza kwemera ko iyo miryango ibaho icyo turi kugikoranaho n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ndetse n'abayobozi kugera ku rwego rw'umudugudu ko tutagomba gu- kongera kwemera imiryango nk'iyo ngiyo tuyemereye ko abantu nk'abo ngabo baza gusenya imiryango yari yubatswe kandi iyo miryango itegeze itandukana uretse ingaruka zishingiye ku mibereho mibi ituruka ku kutabona ibyangombwa nkenerwa mu muryango mu ndorerwamo y'ubutegetsi ubuharike buranateza izindi ngaruka zijyanye n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage nk'umurenge wa bugarama ubwawo uri mwifite ubuso buto mu karere ka rusizi ariko kandi ukaba mwifite abaturage benshi n'abarenga ibihumbi mirongo itatu na kimwe ahabarurwa abarenga magana abiri na mirongo irindwi ku kilometero kare kimwe temistokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda barakoze abamenyesha amakuru bacu mu burundi no mu rwanda kuri ayo makuru badutororokanirije ndabibutse ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya tuca tubandaniriza ku kiganiro ejo
umunsi mwiza nanone kuri mwe mwese mudahwema gukurikira gahunda za radiyo ijwi rya amerika by'umwihariko ikiganiro ejo nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro cyihariye kibanda ku burenganzira bwa muntu mubana nanjye nicole umuziranenge hoje niyigena ahagarariye ikiganiro naho mizero crispe akadufasha ku buhanga bw'ibyuma tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko itandukanye n'iyi aho kuri uyu munsi wa none mu kiganiro cyacu tugiye kuganira ku burenganzira ku murimo aho turi bwibande ku ihohoterwa rikorerwa abakozi bo mu ngo bikabavutsa uburenganzira bwabo mbibutse ko muri ibi biganiro tuboneraho umwanya wo gusangiza ibitekerezo turushaho gufatanya kumenya no gusobanukirwa uburenganzira bwa muntu cyane cyane n'amategeko atandukanye arengera buri burenganzira bwa muntu muri sosiyete tubamo kutabaho kw'amategeko na gahunda zihamye zigenga imirimo yo mu rugo no kutubahiriza amategeko ahari kwa hato na hato byakomeje kugenda biba zimwe mu mpamvu zituma ihohoterwa ry'abakozi bo mu ngo ryiyongera itangazo rya un mu ngingo yaryo ya makumyabiri na gatatu rigaruka ku burenganzira rigira riti buri wese afite uburenganzira bwo gukora guhitamo umurimo ashaka gukorera ahantu heza no kurindwa ubushomeri buri wese afite uburenganzira bwo guhembwa umushahara ungana n'uw'abandi nta vangura na rimwe buri wese afite uburenganzira bwo guhabwa umushahara umwemerera kubaho neza n'umuryango we ndetse akaba yanongezwa mu gihe biri ngombwa buri wese afite uburenganzira bwo kujya mu makoperative kugira ngo agere ku byo yifuza tugarutse ku ngingo yacu turi buze kuba tuganiraho kuri uyu munsi wa none hirya no hino mu gihugu dukunze kumva imibereho itari myiza igera ku bakozi bo mu ngo hakirengagizwa yuko nabo nk'abantu bafite amategeko y'umurimo abarengera ibikunze kubageraho tuzi cyangwa twumva ni ihohoterwa ririmo nko gukubitwa aha twavuga gukatwa umushahara kwamburwa kwirukanwa bitunguranye bya hato na hato kwimwa amafunguro n'ibindi byinshi bitandukanye ese koko umukozi nta burenganzira afite mu rugo akoramo ku buryo icyemezo icyo ari cyo cyose kimufatirwa cyangwa ihohoterwa rimukorerwa nta buryo yabasha kurenganurwa dutangiye ikiganiro cyacu cya none mu nyemerere dutangirire ku kiganiro mugenzi wacu yagiranye n'abaturage batandukanye bamubwira uko babona umukozi wo mu rugo yakagombye gufatwa ese umukozi wo mu rugo agomba gufatwa nk'umwana mu rugo ese aba ari umuntu muba muhujwe n'uko agukorera akazi ukamuhemba gusa ni kuri mikoro ya mugenzi wanjye honore ishimwe reka twumve icyo abaturage bamusangije ahantu hose wagenda ngaho umukozi ntumenye ko ari ukorera abana ntumenye ko ari we ugutekera niba uriya ngo natawe unavuge neza da ahubwo ugasanga ni ibitutsi gusa ni urebye ibintu bakorera abakozi ni ibintu biteye ubwoba nk'ubu hari umumashiti yanjye ariko ibintu akorera umukozi warira wagira ngo ni ikintu yatoraguye kitari n'umuntu pe kuko biteye ubwoba nko muri aka gasantere kacu ka nemba nabo barahari ugafata umuntu nk'umucakara muri make hari abakozi bo mu rugo babaho mu buzima bugoye bakarana n'amatungo kutamuhembera igihe ukamugaburira nabi niba yatetse izo nyama ntagire uburenganzira bwo kuziryaho nta burenganzira aba afite n'ihandi ashobora kugufata nabi akaba yaguhemukira akaba yakura ingeso mbi tuba tubona nk'aho twiboneye ibo tugiye kubyaza umusaruro ariko twagakwiye kuwibyaza umusaruro natwe tubaha tubaha urukundo ruturutse ku mutima kugira ngo natwe batugirire akamaro ko yankanerenze n'umwana wo mu rugo kuko arantekera ankorera ibintu byinshi kurusha iby'umwana wanjye yankorera rero uko mbyumva impamvu numva yafatwa nk'umuvandimwe ni uko muba mwarahuye ntahandi muba muziranye kandi ubuzima bwanyu aba bufite mu biganza bye ari byiza kuba wamuha ibyo utariyeho kuko ashobora kugukorera ubugome burengeje ubwo nyine iryo ni ihohotera bakambura abantu bakanabahohotera bakanabakubita umukozi wo mu rugo wagakwiye kumufata neza nk'umwana wawe icyo ashaka
turabashimiye cyane kubw'ibitekerezo byanyu by'inyamibwa murakoze cyane kudusangiza ibitekerezo bitandukanye cyane cyane mwiyumviye ko bagiye bagaruka kuko bumva umukozi wo mu rugo yakagombye kuba afatwa nawe udukurikiye ntabwo wanigamye ijambo ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo ese ubona hakorwa iki kugira ngo uburenganzira bw'abakozi bo mu ngo bwitabweho ese ubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo iri hohoterwa rigabanuke ari nako hakomeza gushishikariza abakozi kwitwara neza mu mirimo bashinzwe kugira ngo iri hohoterwa ntirifate indi ntera dusangiza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa utwandikire ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram wajya ahashakishirizwa ukandikamo ijambo ikiganiro ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe turacyari kuri radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro ejo cyibanda ku burenganzira bwa muntu hari ushobora kumva dukomeje kuvuga kuri iki kibazo cyane kijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abakozi bo mu ngo yaba adukurikiye akagira ngo yenda rwose n'ay'abanyamakuru ariko mugenzi wacu yagiranye ikiganiro kirambuye na alexi niyo mugabo umwe mu bakorewe ihohoterwa agashaka kwamburwa umushahara we yakoreye kuba yarahohotewe n'uwari umukoresha we akabasha gufata iya mbere aharanira uburenganzira bwe ni ikintu gikomeye abandi bakozi bo mu ngo bakabaye bamwigiraho ni mu kiganiro kirambuye na mugenzi wacu hitimana david
tubwire ni iki kintu wibuka cyakubabaje igihe wari umukozi wo mu rugo kikakubabaza cyane ni igihe nabatekeye birashya ngeze aho numva ndananiye ko bataga bakerewe ndaryama ndasinzira baje barankubita bandaza no hanze niyo mugabo alegisi ni umusore uvuka mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda uyu musore utaranyuze mu buzima bumworoheye mu bwana bwe ngo ubwo yararangije mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye nibwo yabonye kwiga bimunaniye maze yerekeza iyo i kigali ajya gushaka akazi ko mu rugo aha aratubwira bimwe mu byamugoye mu gihe yakoraga ako kazi icyangoye ni uko nakoraga si nshimwe n'ibyo nkoze n'ibingane n'umushahara bampembye urugero nozaga abana nkoza ibyombo nkateka nkafura imyenda byose ariko noneho ababosi banjye bataha ntibabibone neza bikaba ngombwa ko nk'unakubitwa rimwe na rimwe nk'umwana yagira ikosa mu rugo akaba yamena nk'ibyombo cyangwa yamena nk'ikirahuri bikaba ngombwa ko ari njye uzakiriha bakankata muri bazampemba uburenganzira nabuzwaga igihe nakoraga akazi ko mu rugo nubwo ubona nakubwiye ko hari ayo bahembye hari ayo ntabonye ko nayakoreye igihe kinini ngera nko ku myaka ibiri hari nko nk'ibihumbi mirongo inani nzi ntigeze mpabwa niyo mugabo kugeza ubu magingo ayafite imyaka makumyabiri n'umwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nibwo yari atangiye gukora ako kazi ko mu rugo ubwo yari afite imyaka gusa cumi n'itandatu ngo ajya kuva aho yakoraga mu mujyi wa kigali ahazwi nk'inyamirambo yabifashijwemo n'ubuyobozi kugira ngo ahave nyuma y'uko yari yimwe amafaranga y'umushahara wagera ku mezi atandatu atari yarahembwe ibindi aragira ati tubwire noneho waje kuhava gute byakugenda naje kuhava tugeze mu buyobozi nabivuze mbere twamangiye kuburana urukumva ari banki umushahara w'amezi atanu yose byari ibihumbi mirongo itandatu ko nahembwaga ibihumbi cumi na bitanu biba ngombwa ko mpava nyine kubera ko urukumva niba ko tumaze kuburana sinari kugumayo nanjye ntangira gushaka ubwanjye buzima ku ruhande nyamara ngo nubwo aregisi bitari bimworoheye na gato ubwo yakoraga akazi ko mu rugo rimwe na rimwe agakubitwa ubundi akanatotezwa ndetse bakanamukata n'umushahara kabanda didiye ni umwe mu basore babaga muri urwo rugo ariko baharerwa kuko yigaga ahaba nk'umwana wo mu muryango aha arakomeza atubwira uburyo ki aregisi yafatwaga muri urwo rugo gusa rwose ikibazo cya aregisi ndakizi twarabanye cyane kuko nabaga kwa mukuru wanjye ndimo kwiga dore ko hari ibintu byajyaga bibaho nanjye bikambabaza cyane ni wa muntu wabaga ashirije gatoya usanga baramukubise ugasanga bamuha n'ingagi ariko bakazayakata ati ni uburangare bwe mbega muri make nta kintu yakoraga buri gihe wasangaga harimo inenge bamunenganengana nta kintu kizima bemeza ko yakoze kigaragara rimwe na rimwe rero ababyutse nabi basanga baramukubise umunyarwanda ati icyo uzaba cyo muragendana uyu musore uvuga mu ijwi rituje bigaragara ko yivugira make mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nibwo yari aretse akazi ko mu rugo ubundi yisubirira iwabo ku ivuko ubu turi muri butike ye we yivugira ko ihagaze agaciro k'ibihumbi magana inani akaba kandi ngo ari n'umworozi w'amatungo magufi dore ko afite umushinga w'inkwavu zigera kuri mirongo itandatu akigera mu cyaro ngo hari ibyamugoye ariko agira uko abyikuramo ubu ngo hari ibyo yifuza kugeraho Eh, hariya ngeze muhira ubwa mbere byarangoye ariko kubera ko umuntu aba agenda akora nawe yizigama kuriya kuzigama ni byiza byageze aho ntangira butike nkora akabutike koroheje ariko ubu ngeze ahantu hashimishije u- ugereranyije nka butike yawe iri ifite agaciro kangana iki ubu bugeze nko mu bihumbi magana inani ndi guteganya gukora nkakora nk'abandi bose kuko n'abandi bose batangiriye mu busa Mm, ushaka kugera ku ki ndashaka kuzamuka nkagera ku bikorwa biri hejuru nyine ndashaka gucuruza nkatera imbere nkanja kurangura hanze nk'abandi ni ukuvuga ngo ushaka kuba umucuruzi ukomeye Mm.
Mm, noneho eh, niba wumva ushaka kuba umucuruzi ukomeye ni iki uri gukora noneho kugira ngo ugere kuri ibyo bintu ndi kongera imbaraga nkongera n'amasaha yo gukora kandi nkamenya ko ibyo nkora ari ibyanjye nta wundi muntu ngomba gukorera ni ukuvuga ngo inzira inzira zisohora amafaranga zikaba nkeya izinjiza zikaba nini ubundi ihohoterwa rikorerwa abakozi bo mu ngo ni igihe umukoresha wese afata n'abo umukozi akoresha mu rugo rwe akamwiba ibyo bumvikanye akamukubita akamutoteza ndetse akanamwambura n'ibindi n'ibindi bibangamira uburenganzira bwe iyi ni radiyo ijwi rya amerika ngenera david hitimana intumwa y'ikiganiro ejo mu karere ka ruhango ho mu majyepfo y'u rwanda
david hitimana arakoze cyane kubw'iyi nkuru ntekereza ko ari n'igihamya ko ibi tuvuga cyangwa tuganira hanze ahangaha biriho cyane munyemerere dukomeze n'ikiganiro cyacu cya none dukomereza ku nkuru mugenzi wacu yagiranye na ndagijimana uyu akaba ari umuyobozi wa adbf kimwe mu bigo mu mirimo itandukanye bakora harimo no kwita ku bakozi bo mu rugo ku nkuru irambuye mugenzi wacu sover yarahatubereye
nitwa ndagishimana rewoteri ndi umuyobozi w'umuryango adbf ni association pour la défense des droits de développement durable et du bien-être familial mu kinyarwanda bivuga umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu iterambere n'imibereho myiza by'umuryango nyarwanda Eh, mu bafatanyabikorwa bacu harimo abakozi bo mu rugo tukaba tubafasha mu bintu byinshi bitandukanye harimo kubafasha kubamenyesha uburenganzira bwabo n'uburyo babuharanira bwakubahirizwa Ah, tukabigisha ibyerekeranye no gukumira ihohoterwa nk'uko bigarutseho hari ihohoterwa abakoresha babo ba- babakorera aho usanga rimwe na rimwe ugasanga umukozi eh, aramburwa yirukanwa ku buryo kuba abakozi bo mu rugo bakora nta masezerano yanditse eh, ntabwo ari imwe mu mpamvu ituma wenda byoroha kuba bahohoterwa Ah, abakozi bo mu rugo ni icyiciro gihura n'ihohoterwa cyane Ah, nk'uko bivuze ni icyiciro kidahura n'aba gikora kidafite amasezerano yanditse ariko ntabwo ibyo nabitindaho cyane kuko mu rwanda hari abakozi benshi badafite amasezerano yanditse kandi bagakora akazi kabo kakagenda neza kuko buriya no kuba atanditse kuba babanje gukorana n'umukoresha we babanje kugirana amasezerano nubwo atanditse ariko aba ahari kandi baba bayakoranye ibyo bikavuga ngo buri ruhande rwose rwubahirije ayo masezerano byagenda neza ni ukuvuga ngo rero guhohoterwa icyo gishobora kuba ari kimwe wenda mu byabitera ariko mu kuri ntabwo ari icyo mvano ahubwo imvano byaba ari wa wundi wamuhohoteye kuko nawe aba atubahirije ibyo bagiranye ibyo bavuganye Ah, mbere y'uko tujya muri aka kazi kacu twabanje gukora ubushakashatsi ku bakozi bo mu rugo bagenda batubwira uburyo bahohoterwa bahohoterwa rishingiye ku mubiri ho hari n'abagirirwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'andi mahohoterwa y'uburyo bunyuranye nibyo hari benshi bagenda baduhamagara batwiyambaza bahuye n'iryo hohoterwa ariko cyane cyane iyo baduhamagaye icyo tubakorera ni ubuvugizi ni ukubahuza n'inzego zishinzwe kubarenganura mbese muri makeya ni uko tubafata benshi hari ababa bambuwe amafaranga bakoreye batahembwe hari abahura n'ihohoterwa rishingiye ku mubiri nko kuba yakubitwa cyane cyane ibyo bikaba nko mu gihe mu rugo hari ikintu cyabuze bagahita bavuga bati niwe wagitwaye kandi nta gihamya ibyo byose ni amahohoterwa bagenda bakunda kuvuga bahura nayo twebwe ntabwo ari twe dukemura ibibazo ahubwo tubereka inzego bakwitabaza icya mbere abakozi bo mu rugo nabo ni uko bagomba kumenya yuko ari abantu nk'abandi bakiyumvamo ko nabo bafite uburenganzira bw'abantu Ah, nanone kandi bakamenya yuko bwa burenganzira bakeneye bwabo ko bwubahirizwa nabo bagomba kubwubahiriza ku bandi ubona ari he bakwiye kuba bagana igihe wenda uburenganzira bwabo bwahutajwe icya mbere akwiriye kwiyambaza nuko yahera ku rwego rw'umudugudu urwego rw'umudugudu ni rwo ruba rumuri hafi ni ukuvuga ngo rero ageze kuri urwo rwego rubasha kumuyobora ahandi yakomereza mu gihe wenda atarubonye hafi polisi imuri hafi nayo abasha kurwiyambaza cyane yuko hari na nomero za polisi baba bagomba guhamagara aho polisi igenda itanga zibasha kuba zabafasha icyo namubwira tubwira cya mbere ni uko umukozi wo mu rugo ari umuntu nkawe akamenya yuko umukozi wo mu rugo atari umuntu ufite agaciro gakeya ahubwo yuko abantu bose bafite uburenganzira akamenya yuko mu gihe umukozi wo mu rugo yubahirije inshingano yamusabye nawe aba agomba kubahiriza ibyo yamusezeraniye Ah, hari abakoresha bafata abakozi bo mu rugo nkaho ari ari abacakara ugasanga aramufata nkaho ari umuntu utawukeneye kuruhuka aramufata nkaho ari umuntu ahari uri munsi ye akamenya yuko uko umuntu akora akananirwa no ku mukozi wo mu rugo nawe ni uko nguko
reka dushimire cyane ndagijimana ubu muyobozi uhagarariye adbf wakomeje kuzagaruka ku bufasha baha aba bakozi bo mu rugo kuko babafasha gusobanukirwa uburenganzira bwabo kugira ngo nabo babashe gukora inshingano zabo ariko ntihirengagizwe n'amategeko cyangwa uburenganzira bafite bubarengera mufite igitekerezo mwadusangiza ubutumwa bwanyu inyunganizi cyangwa ibitekerezo kuri nimero zacu zisanzwe arizo zeru karindwi kabiri umunani umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri uyu ni wa mwanya rero wahariwe abakunzi b'ikiganiro ejo aho tubasangiza ubutumwa n'ibitekerezo muba mwaratugejejeho muvuga ku biganiro bitandukanye byatambutse reka mpe umwanya christian adusangiza ubutumwa bwanyu ku kiganiro cyatambutse ubushize aho twaganiraga ku burenganzira bw'abana bakuriye mu mitwe y'iterabwoba
bagenzi banjye barakoze kumpa ikaze rero bakunze b'ikiganiro nk'uko umaze kubimenyera buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu gutangira nababwira ko tugiye kugaruka ku butumwa mwatugejejeho ku kiganiro cyavuga ku bana bavukiye hanze bagakurira mu mitwe yitwaje intwaro iri mu mashyamba mu gutangira nababwira ko tugiye kugaruka ku butumwa mwatugejejeho ku kiganiro cyavuga ku bana bavukiye hanze bagakurira mu mitwe yitwaje intwaro iri mu mashyamba aho twibazaga ati se ni iki cyakorwa kugira ngo abana bavukiye inyuma y'igihugu bagakura mu mitwe yitwaje intwaro iri mu mashyamba babashe kugaruka mu gihugu aho babona uburenganzira bwabo ubutumwa mwatugejejeho reka tububimbire ku bwa sibo mu kiziri defonsi uherereye mu ruhango avuga ko kuba hari abana bakibarizwa mu mitwe yitwaje intwaro hagakwiriye gushyirwa ingufu mu gukora ubukangurambaga babashishikariza gutaha mu gihugu kuko hari amahoro tuyisenge fabiola irongi yagize ati abana bavukiye bakane bakohererwa mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba nyuma bakagira amahirwe yo kugaruka mu rwanda bagomba guhindura imyumvire n'imyitwarire bagahindura na bagenzi babo basigaye bakagaruka bakiga naho umuvara valensi we mu butumwa bwe yagize ati ese kuba wakingirana umwana si uguhonyora uburenganzira bwe valensi icyo nakubwira ni uko umwana wese afite uburenganzira bwo kwisanzura gukina ndetse no kuruhuka rero kuba umwana wamukingirana uba umuvukije uburenganzira bwe nk'umwana alex uherereye mu karere ka gakenke yavuze ko abana bavuye mu mashyamba bafite uburenganzira bwo gushyirwa mu ishuri nk'abandi bana bose bakabera n'abakiri mu mitwe yitwaje intwaro urugero rwiza sibo muremyi mu mujyi wa kigali ndetse na ndize ernest bahurije ku kuvuga ko abana bavukiye mu mashyamba bafite uburenganzira busesuye bwo kubaho no kwishyira bakizana mu gihugu nta rwikekwe dukomereze kuri hakizimana evariste uherereye induba aho ni mu karere ka gasabo yavuze ko abana bavuye mu mashyamba bakwiriye gufashwa mu buryo butandukanye kugira ngo bagendane n'iterambere ry'igihugu nabo janvier uherereye ku kamonyi yavuze ko igikwiriye gukorwa ari uko nyuma yo kuvanwa mu mashyamba bashishikarizwa kugana amashuri y'ubumenyingiro kugira ngo nabo biteze imbere namwe mudukurikiye muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u rwanda muhawe ikaze mu kudusangiza ibitekerezo byanyu mushobora kwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri facebook cyangwa kuri instagram aho mujya hashakirwa mukandikamo ikiganirisho reka miniraha ariko sinasoza ntababwiye ko umuntu uzaba yarohereje ubutumwa bwinshi ibihembo bishimishije bimuteganyirijwe njye mwabanye na christela uwikeza imana ibarindi mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu ni kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga facebook cyangwa instagram ukadusangiza igitekerezo cyawe ese wowe twabanye muri iki kiganiro ubona hakorwa iki kugira ngo uburenganzira bw'abakozi bo mu ngo bwitabweho ese ubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo iri hohoterwa rigabanyuke ari nako hakomeza gushishikariza abakozi bo mu rugo kwitwara neza mu mirimo bashinzwe kugira ngo iri hohoterwa ntirifate indi ntera ikiganiro ejo nakagaruka reka tubashimire kubw'umwanya wanyu mwaduhaye hanyuma munyemerere tuzasubira ubutaha muri studio nari nicole muziranenge hoje nigena yarahagariye ikiganiro dushima crispe mizero wadufashije ku buhanga bw'ibyuma amahoro y'imana bane namwe cawo cawo
ijwi rya amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda diane nahazwe mwari mwazindukanye kuri mikoro hamwe na geoffrey mutagoma yegeranije amajwi yacu tubikebanure tubifuriza kubandanya mururanirwa mu banki no mu byanyu tubasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro